iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro by'uno munsi kuri mikoro muri kumwe na joy diane ninahazwe imbere yo kuja mu karere reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize waramutse neza
mwaramutse diane umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo ejo ku munsi wa mbere yarasavye umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed kurangiza imirwano agaragaza amakenga mu gihe ibitero vya gisirikare bisatira inteko z'intara ya tigre pompeo mu kiganiro yagiranye na abiy kuri telefone yasavye irangira ry'iyo ntambara no gutangura ibiganiro kugira urwo ruhagarara rurangire nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu pompeo yasabye ko abasivile bakingirwa ubwicanyi kandi asaba leta ya etiyopiya kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu ntara ya tigre hamwe n'amoko yose hano muri amerika perezida yatowe joe biden ejo ku munsi wa mbere yaragenye abategetsi bakuru bazohangana n'ibibazo by'ubutunzi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya kovide cumi n'icyenda muri bo harimwo janet yellen umupfasoni wa mbere agiye kuzorongora ubushikiranganji bw'ikigega mu myaka amajana abiri na mirongo itatu n'umwe ubwo bushikiranganji bumaze bushinzwe ha ruhande yiwe biden yaragenye nira tanden kuba umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibikorwa vya leta hamwe n'amafaranga leta ikoresha uwundi yagenywe ni wari ademeyo umutegetsi yanonosoye ivy'ubutunzi ngo azobe icegera ca janet yellen biden kandi yaragenye umupfasoni cecilia ruse wazomubere umukuru w'akanama k'abahanuzi mu vy'ubutunzi muri white house abandi bagenywe babiri mu banonosoye ivy'ubutunzi ni jared bernstein hamwe na heather bushi kuzoba mu kanama kajejwe ivy'ubutunzi biden yavuze ko abo aribo bazotanga imfashanyo zihuta za mbere zijanye n'ubutunzi ku banyamerika muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda no gufasha kunagura ubutunzi bugasubira uko bwamye nka mbere abantu hafi ibihumbi bitatu baratanguye gutahuka mu ngo zabo no mu mirima bataye muri leta ya borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imyaka itandatu bari bamaze mu buhungiro aho bahunze ubwicanyi bw'intagondwa z'abayisilamu bahungutse mu gihe mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu mirongo ine na batatu bagandaguwe muri iyo ntara abategetsi kandi bavuga ko bafise impungenge ku bukene bw'ibifungurwa buterwa n'ibitero ku baremyi buramatari w'iyo ntara yasabye ko abanyagihugu bose hafi imiliyoni zibiri bahungiye hagati mu gihugu basubira mu mihana yabo n'aho amashirahamwe y'abagiraneza ashikiriza impungenge z'umutekano wabo yavuze ko leta ata buryo bw'amafaranga ifise bwo gukingira abo banyagihugu bari mu makambi acungerewe n'abasirikare ba leta kandi badakwiye kwama biteze ibifungurwa bahabwa n'abagira neza umutegetsi mukuru mu bijyanye n'imigenderanire mu muryango umwe bwa buraya ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kwiyugaranira ko imbibe kw'ibihugu bigize uwo muryango atari iyo nyishu yo kurwanya iterabwoba iburaya komiseri w'ubumwe bwa buraya yilva johansson yavuze kandi ko bishobora gusubiza inyuma ubutunzi kuri uyo mugabane bwasinzikajwe n'ikiza ca covid cumi n'icyenda bwariko burisuganya johansson ashigikiye ko umwidegemvyo mu ruja n'uruza hagati y'ibihugu bigize akarere ka shengeni rutohagarikwa n'aho ubufaransa n'ibindi bihugu vyagabwemwo ibitero vy'iterabwoba perezida emmanuel macron yasabye ko ako karere ka shengeni gafutwa ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty internationale risaba akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kugumizaho ibihano byo kugura ibirwanisho byafatiwe sudani y'ubumanuko iryo shyirahamwe rivuga ko ubwicanyi n'ayandi mabi nk'ibyaha byo mu ntambara ku basivile byiyongereye inshuro zine uyu mwaka n'aho hasinywe amasezerano y'amahoro n'ishingwa rya leta y'ubumwe mu kwezi kwa kabiri
aloyize bigira urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose ndibutsa ko abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire inshuti bakunzi ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye muri kano gatondo tanzania yafashe ingingo yo kwimura abarundi bahungiye mu ikambi ya mutenderi bakajanwa mu ikambi ya nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwaka uza twebwe mu ncamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko yari imaze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru jewe ku by'ukuri byanguye nabi kuko iyi kambi tuba twarayimenyereye kandi ikindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya mutenderi iri muri tanzania bagaruka ku makenga yo kwimurirwa mu ikambi ya nduta iri muri ico gihugu nyene mu rwanda naho muri make sentare y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo utc y'umunyarwanda tribert rujugiro ritakurikije amategeko nyeneyo rujugiro yakiriye guta iyo ngingo muraza kubyumva muri ano makuru sangwa ikaze ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch ririyamiriza uguhohoterwa gufungirwa ubusa no kunyuruzwa ryemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi bahungiye muri tanzania ibi biri muri raporo y'amezi icumi ryari rimaze iminsi rikora mu makambi atatu y'abarundi ari muri tanzania human rights watch ivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu burundi idonido na pierre claver niyo nkuru akoresha ry'amerika i kigali mu rwanda ishami mpuzamakungu human rights watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania kabangamiwe icegeranyo ca human rights watch c'amezi icumi aheze cagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakaborezwa igufa mu busho bafungiwemwo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya nduta na mutenderi aha ndetse haheruka gukurwa impunzi umunani zajanywe gufungirwa mu burundi mu mabohero ya muramvya na bubanza aha n'amatoza ijwi rya amerika ryakoze ryasanze ari vyo human rights watch ribona ko ari uhonyangamategeko mpuzamakungu akingira impunzi lewis marge atwara igisata ca afurika yo hagati muri human rights watch kuri mikoro y'ijwi rya amerika la police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajejwe iperereza muri tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gashu k'igipolisi ikibondo mu ntara ya kigoma ahegereye umupaka w'uburundi abandi bagera ku munani baciye bajanwa gufungirwa mu burundi mu kwezi k'umunani guheze twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuze irengero ryabo bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shirahamwe rifise icicaro i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga mirongo ibiri bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe ijwi rya amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mu ikambi ya nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka kubw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe numva baraboma uyu muryango niho bakubise umugerururu ca barinjira niho baca bamufata ca baramujana akiri nicarana nka gusiga abana ari imfubyi nca ndagaruka nca ndatuye nusi ndamenya inkuru ziwe zahuriyeho bari nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa ijisho namuherutse ryabaye iryo nyene nta na kimwe co menya nta n'ijwi ryiwe ndasubira kumva tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira human rights watch ryemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi leopold shirangabo icegera c'utwara urunani cbdh vicar ruhuza abaharina agateka akazina muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga ijana banyurujwe muri tanzania eh, hariho kunyuruzwa kwicwa gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cyabazanira inyungu amasoko yarugawe nta mpunzi n'imwe irekuriwe kudandaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza ku tuntu baba bahawe na hcr nko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda gushika aho tugeze abarundi barenga ijana baraburiwe irengero ryabo abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki mirongo irindwi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga icumi zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka nka cumi na batanu bamaze gufungwa ntibabareke bareke kubahohotera maze uzumva akeneye gutaha atahe ishami mpuzamakungu hasiteri ryitaye impunzi muri tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko umuvugizi wa hasiteri muri ico gihugu edward ogola yabwiye ijwi ry'amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza ico bikoze iryo shirahamwe hcr ryabwiye abahinga ba human rights watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya tanzaniya ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo nduta nyarugusu na mutenderi human rights watch n'abo baharanira agateka k'impunzi basaba amaleta ya tanzania n'uburundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone uwatwitabye yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuzeko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika tukivuga ku vy'abarundi bahungiye muri Tanzania leta y'ico gihugu yafashe ingingo yo kwimura abarundi bahungiye mu kambi ya Mutenderi bakajanwa mu nkambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bavuze ko bafise amakenga ku ingingo yoba yinyegejemwo umugambi wo kubatahukana mu Burundi ku nguvu umviriza uko babisiguye e, twebwe mu ncamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko yari imaze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ko ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukimurirwa mu yindi kambi ni ikibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja muri iyo kambi bazaba bateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushobora gutaha ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu tukiyandikisha ku bwigenge bwacu twe impungenge turazifise turafise impungenge z'uko kuko uravye ukuntu yahagurukije abajejwe imfungurwa aranavuga ko boba ari bo batuma mbere benshi tutagenda ariko bakibagira ko ikibazo twahunze mu Burundi nibo kikihari rero mu ncamake ico kibazo ubwo butumwa yarazanye twabwakiriye nabi ariko baravuga ngo utigaba ntigaburira twe turarindiriye cyo bazokora nico tuzoshira mu ngiro jewe ku by'ukuri byanguye nabi kuko iyi kambi tuba twarayimenyereye kandi ikindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga sinzi ko boba batwirukanye nta kimwe turamenya ariko tuba tumenyereye ino nkambi kandi ikindi umubano ntituzi ngo uzogenda gute n'iyo yindi nkambi mu bisanzwe naryakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamanyereye n'ubwo impunzi atabwigenge igira muga gusa mu gihe kubera ntifuza no gusubira mu gihugu nohitamo kuja induta uruhombo tuzogira ubu mu kubaka twe twiyubakira dukoresheje ingufu zacu n'uburyo bwacu nk'impunzi bisigura tumaze kuva aho twari twamenyereye bisigura twasize inzu dushobora kugenda hariya bagaca batubwira naho twiyubakire bisigura tuzo kwama mu mvune n'uburuhe budahera igikurikira ni uko ibintu mu kwimugwa bikunda gupotera ugasanga mu bihangare iminsi nk'ibiri kugira ngo mushobore guhabwa inzu kandi aho twari turi imutenderi hene umuntu yaba mu nzu y'amabati kandi yari yayiruhiye arayubaka ayiruhiye rero aho umuntu azoba agiye azoshikira mu nzu y'amahema kandi nico kizotuma tubaho nabi bivanye n'uko ibintu vyacu bizoba vyapoteye kandi ntibitunezereze cane cyane kubera nk'umunyeshuri bizosaba abanza ahagarike hama yongere yige mu wundi mwaka kubera azoba aya- ayaciriye hagati kuko kwimuka burya biragoye ubu uta- usa n'umuntu utanguye ubuzima bushasha rero muri ico gihe kubera abanyeshuri batazoba bararangiza umwaka bizoba bigoye rwose mbona yuko umenga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi At- utavuze ngo ngo ba- twari bakeyi twagabanutse bisa nk'uko batwirukanye kimwe gusa ndabona hari uruhombo runini tugiye kugira ko bamwe bari bariyungunganije bararima abandi bari bafite imigambi itandukanye ariko izi ngingo zimaze gusohoka turabona ko tugiye kugira ibibazo bitandukanye ariko nta kundi bizogenda uko UN izo bikora na leta ya Tanzania tugiye kubishyira mu ngiro Eh, ariko ikibazo kuja mu Burundi kwere haracari bado bado turacarindiriye eh, turacarindiriye ariko nimba bo twimura aho bodutwara hose bazagende bibu- bubahiriza agateka k'impunzi ijambo ryavuzwe ni uko yavuze yuko umuntu atazobashimye kwimugwa yotaha biboneka neza yuko kwimugwa atari neza ku barundi ahubwo ineza babagombera bo bo bifuza yuko botaha batarinze kubimura rero bavuga ati umuntu atazuba yemeye gutaha ni ukuvuga ni ukwimugwa iryo yimugwa ntabwo rinezereje cyane ku mpunzi z'imutendere kuri izo ngingo bafashe icyo nosaba leta ya tanzania hamwe na unhcr ari igihe ry'impunzi ni uko bakwicara bakaraba abafise ibibazo nkoramutima kandi byumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nk'uko impunzi za kera zakorewe jewe nosaba ko boturabira neza bino bintu bakabitunganya kuko ntituvyumva ukuntu vyoba bimeze intumbero yavyo ntayo tuzi nk'igisabo ku- kuri leta ya tanzania na un zizwi impunzi twebwe abantu b'imutenderi botureka tukaba imutenderi kubera ko eh, twamaze kuhamenyera hama bakabandanya bimura abo- bakabandanya bahungura hanyuma abipfuza guhunguka bagahunguka ku bushake bwabo abatavyifuza nabo bakabandanya bayimutenderi kugira ngo eh, amashuri abanyeshuri bayemirije guheza baheze n'abandi baguma babandanya ibikorwa bibandanye birangurwa atakuza gutangura i- ubundi buzima bushasha mu yindi nkambi nico nagomba gusaba ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura sentare y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo izwi ku izina rya utc iri kigali mu rwanda ya tribert rujugiro ritakurikije amategeko iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni mirongo ibiri z'amadolari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itezwa ca munara muri bibiri na cumi n'indwi leta y'u rwanda icogeye avuga ko nyeneyo yari ayiheraniye miliyoni imwe n'ibihumbi ijana by'imisoro tribert rujugiro mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabanje kumubwira uko yakiriye ino ngingo nacyakiriye neza nacyakiriye nka kado ya bonane ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko eh, nemera ko ukuri guca mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugera kukagaragara hashize imyaka irindwi umutungo wanyu ufatiriwe ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko Eh, umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa y'uko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye babifashe mu kwezi kwa cumi mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko hanyuma muri cumi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje nabwo turongera tubigeza mu rukiko urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko leta y'u rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruya rukiko bizagenda biti icyangiranye muri uriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu y'uko iriya leta iriho nk'irenganya abaturage si igihe yarenganije jyenyine abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugire inama y'icyo twakora ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije mbese uretse utc nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo ni myinshi ibintu byose nari mfite mu rwanda barabifashe nari mfite uruganda rukora inkweto za plastique bararufashe nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe nari mfite inzu nari nujuje n'abagamo barayifashe nari mfite amazu nkodesha barayafashe ikintu cyose nari mfite mu rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko ririya tegeko ridashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ushingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa yutisi icyo gihe n'ibindi bazabisubiza utc yafashwe muri bibiri na cumi na gatatu ariko igurishwa muri bibiri na cumi na karindwi icyo gihe cyose inyungu iva muri utc yajyaga mu mufuka wanyu cyangwa yajyaga mu mufuka wa leta amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mufuko wa leta kandi ideni bavugaga mfite ry'imisoro ryabaye ndahari iyi kontorore bakoze ntayo nzi n'uko bayikoze sinkuzi ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga ikimugereranije n'ayagurishijwe ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni eshanu z'amadolari ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni imwe n'ibihumbi ijana hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza ntabwo mfite inzira zo kubitahura ariko bisa naho ari isosiyete yabo y'icyama yayiguze ariko ibyo nta kimenyetso bifitiye ni ibintu byo kureba bwana rujugiro urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi magana atanu by'amadolari by'indishyi y'akababaro ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe ibyo ni ibintu mwishimiye ntabwo nabyishimiye ni biriya bavuga ko nta mwonga urisata byose byari byagenze neza ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha ikindi nkaba ntarabaye mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe numva atari byo numva bansubiza inzu yanjye hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo yewe ntabwo nshaka kugurisha hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo ntabwo nabimenya abavoka banjye bariho barabireba ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora bwana tiriberi rujugiro ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika murakoze venuse
tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubuserukizi bw'uburundi mu burusiya bwahamagaje byihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya afurika i moscou kugira ngo bige ku kibazo c'abanyafurika bahohoterwa muri ico gihugu mu kiringo c'umwaka umwe gusa abarundi batatu baramaze kubura ubuzima mu buryo budasobanutse mu kiganiro mugenzi wacu venuste nshimiyimana yagiranye na ambasadeur edouard bizimana yamusiguriye uburemere bwa kino kibazo ikibazo uko kiri ni uko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri minota y'abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twibwira tuti byoba byiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hama nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe ihari myiza n'ibihugu byacu bya afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe mu ibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute umunsi uravye bapfuye mu buryo butandukanye hari uwapfuye ah, yagiye kuramutsa umugenzi wiwe eh, hanyuma ngo batubwira ko ya- yaciye aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu ngo yagiye koga mugabo twari twarashitse ku rubuga dusangana ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushitsi eh, ntushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo eh, yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru n'u- w'uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hama icyo gihe rero hari ahantu amazi ajya bakunda ku- kuyora baza kuzimya nk'imiriro si ahantu n'ukuri hari hakorwa hanyuma ntiyari umushitsi ntiyari kuzi yari kuje imbere ngo agiye koga ahantu kandi icyo gihe eh, n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bika- bigahagarara kuja ku maplaje bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko eh, tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko nti- ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bi- bitameze neza ubundi nawe heruka kwicwa we yaguye muri kampisi nyene Eh, twibaza ko bamufatiye muri kampisi mugabo ngira ngo bagiye kumugirira nabi ahandi kuko yabuze ku wa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zigashitse mirongo itanu z'uburaro bwiwe mu nyuma yasubiye kubonekana ku wa mungu mu gitondo a- aho nyene ku metero zidashika mirongo itanu Eh, kandi uravye bari bamumenye umutwe umutwe bawuciyemo kubiri n'ibindi bi- biguma ku mutwe bikomeye uvuga uti iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari gu- kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye Ah, rero ikibazo twagumye tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi ari ahantu haguma haca abantu abanyeshure abajejwe umutekano w'ico kigo hari amakamera ajya araba abagenda n'abagaruka eh, hanyuma ibintu nk'ivyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe abona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera muri mu- mu- mu kigo ca kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda gose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu- mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma nyuma tuza kumva ko yitavye imana ariko eh, icyateye amakenga ni uko mu nyuma ba- hari abanditse yuko eh, ikiziga cyiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambilanse imukura mu cumba kuri mu bitaro bamutwayemwo bukeye tuvyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho ba- hajya babika bapfuye usanga banditse yuko yatowe ahantu hatazwi nawe nyene atazwi ivyo rero vyaciye bidutera amakenga menshi gose twaciye gutwitura aba- abatwara hano tuti dusigurire tubaje n'abandi turumva yuko hari eh, abana bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye nico gituma rero twaciye twibwira tuti nka nk'umurwi userukira ibihugu vya afurika eh, turakwiye kuja hamwe ngo tuganire ico kibazo kugira ngo abana bacu bari ino bumve ko eh, bashigikiwe kandi eh, umutekano wabo ari uturaje ishinga ambasaderi edouard bizimana uhagarariye uburundi mu burusiya ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe murakoze cyane
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari mbwa duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo yakoze fasil gebehu yabyegeranije hamwe na frederic nkundikije yaraduhagarikiye kuri mikoro mwari kumwe na jewe diana ninahazwe ndabike bantu ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere mugire umunsi mwiza mubane no mu byanyu
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda